radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turamuramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro turi ku munsi wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi n'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iradiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo hirya no hino ku isi mushikirizwa nanjye aloyizi bigirimana imbere y'uko dutandukira mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini nza gusimburirwa na mugenzi wanjye edi rwema mu karere ka afurika abantu bitwaje ibirwanisho barateye ikigo kivura abanduye umugera wa ebola mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa gatatu baragituriye rero imbere yo gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano ibyo byashyikirijwe n'abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiranga abo barwanyi n'imvo yatumye bakora icyo gitero gushika ubu ntibiramenyekana mushyikiranganji w'amagara y'abantu wa kongo yavuze ko abarwanyi mirongo itatu n'umunani bakekwa kuba baranduye ebola hamwe n'abandi cumi na babiri batowe umugera bari muri icyo kigo igihe icyo gitero cyaba yavuze kandi ko bane muri abo banduye bahunze kandi bakiri ko bararonderwa kugira ntibazoze baranduza abandi nta n'umwe muri aba barwayi canke mu bakozi yakomeretse nk'uko byashyikirijwe n'uwo mushikiranganji ishyirahamwe ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe msf rirongowe rirongoye ico kigo hamwe rifatanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Kongo baraneguye ico gitero ico gitero cabereye mu gisagara ca Butembo kigize kabiri muri iyi ndwi kibaye mu karere ko mu buseruko kavugwamwo ikiza ca Ebola Perezida wa Irani Hassan Rouhani yanse kwemera itanga imihoho y'umushikiranganje wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu Muhammad Javaz Zarife mu rwandiko rwasohowe ejo ku munsi wa gatatu n'ikimenyesha makuru ca leta Perezida Ruhani avuga ko kwemera itanga imihoho rya Zarife bishobora kubangamira inyungu z'igihugu ciwe. Yongeye avuga ko umushikiranganje Zarife ari umutegetsi akomeye azi kurwanira igihugu ciwe cama cabangamiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Zarife ntamvo yatanze yamusunitse ku munsi wa mbere gutanga imihoho. muri amerika naho ama umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa leta z'ubumwe za amerika mu biganiro ku guhanahana ibidandazwa n'igihugu cy'ubushinwa robert Lighthizer yashikirije ejo kuwa gatatu ko atamasezerano yitezwe gufundikwa mu gihe cya hafi n'ubushinwa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa ibihugu bibiri vya mbere bisanzwe bizwi ko bitunze ku isi bimaze amezi birondera gushika ku mwumvikano naho bafashe eh, ku mpande zose amatagisi mashasha aremereye ku mamiliyaridi y'amadolari y'ibidandazwa ku mpande zose bavuga yuko bazoca bahana, bahanana Lighthizer yabwiye abashinga amateka ba leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatatu ko ibiganiro hagati y'intumwa z'ivyo bihugu bibiri byabereye i Washington DC hamwe ni Beijing mu gihugu c'Ubushinwa biriko vyerekana ko hari intambuko zishimishije ziriko zirategwa Perezida Donald Trump wa leta z'umwe za Amerika yavuze ko ku bw'izo ntambwe muri ivyo biganiro byatumye bituma yigizayo ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa by'ubushinwa by'igiciro cy'imiliyaridi amajana abiri byari bitekanijwe kuja mu ngiro kuva kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi iza w'indwi nyene ni ukuvuga itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu white house jared kushner yarabonanye ejo kuwa gatatu n'umuhungu w'umwami wa arabiya saudite bubaye ubwa mbere babonana kuva mu kwezi kw'icumi igihe hicwa umumenyeshamakuru yamuka muri icyo gihugu yakorera muri amerika nawe ni jamal kashogi ibiro white house byaha muri amerika byashikirije ejo ku wa gatatu ko abo bategetsi babiri bavuganye ku bintu bitandukanye iriyade muri arabiya sawudite harimo gushinga imitahe mu karere ko mu buseruko bwo hagati hamwe n'utwigoro two kuzana amahoro muri ako karere nyine ntacyo bavuganye ku rufu rwa kashogi urufu rwavuzwe cyane kandi rwahungabanije imigenderanire hagati ya leta zimwe za amerika hamwe n'igihugu cya arabiya sawudite kushina ni umukuru wa perezida donald trump ari mu rugendo rw'iminsi ndwi mu karere k'abarabu aho azogendera ibihugu byo mu kigobe cy'abarabu bicuditse na amerika kushina ntiyatangaje ibiri mu mugambi wa amerika wo kugarukana amahoro mu karere ariko yavuze ko abanyesirayeli hamwe n'abanyepalestina bakwiye kwicara hamwe bakagira icyo bafunditse abarwanyi bo muri siriya bashyigikiwe na leta z'ubumwe za amerika bariko baragwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu bice ugisigayemwo mu buseruko bwa siriya bavuze ko batabaye abana batari bake bo mu bwoko bw'abayazidi bari bamaze imyaka mu minwe y'iterabwoba abo barwanyi bo mu bwoko bw'abakirde force democratique sirie fds mu ncamake bavuze ko mu ndwi iheze babohoje abo bana mu minwe y'abarwanyi ba isis igihe bariko barakura abasivile mu gisagara ca bakuze ubwoko bw'inkehwa bw'abayazidi bubonwa nk'abatemera bukabonwa rero uko n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu kwezi k'umunani bibiri na cumi na kane niyo abarwanyi ba isis bagaba igitero sindamusiga mu gisagara ca sinjari muri iraki ahaba abayazidi benshi ku isi abashika ibihumbi bitanu bagwiriyemwo abana hamwe n'abahungu bakaba barishwe
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na alois bigirimana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari intumwa zihagarariye u rwanda zifite icyizere ko hashobora kugira umwe mu banditsi n'abakinnyi ba sinema nyarwanda wegukana igihembo cya sinema nyafurika aho ni mu iserukiramuco nyafurika rya sinema fesipako rikomeje iwagadugu muri burkina faso ku nshuro ya mirongo itanu mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na bwana felix siboniyo uyu akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe imishinga y'iterambere mu kigo cy'igihugu cy'iterambere rdb yatangiye amubaza uko bimeze aho iwagadugu birashyushye ariko navuga hari abantu benshi benshi cyane bamwe babagenda bari ku masitandi aho abantu berekana ibyo bakora abandi bahuza mu nama zitandukanye mu biganiro bitandukanye ndetse no mu birori bitandukanye biba umunsi ku munsi aho abantu baba bagenda bungurana ibitekerezo baganira basinya amasezerano atandukanye abandi bamenyana kugira ngo bazapfane igihe kizaza mwe rero nk'u rwanda itsinda ryavuye mu rwanda mwerekanye iki mwagiye kugaragaza iki muri iryo serukiramuco nyafurika ry'amafilime ni ukuvuga ko mu gihe ino fesipako irimo kwizihiza imibereho y'imyaka mirongo itanu twebwe twaje aha ngaha bwa mbere tugomba kwerekana ibirori byo gufungura tubifitemo uruhare runini cyane hanyuma no kuzasoza fesipako nabwo u rwanda rugaragara cyane twagiye ahanini tugiye kwerekana ko mu rwanda hafite ubushobozi bwo kuba hakirwa filime zitandukanye hakaba haraje n'abikorera abantu bari mu ruganda rwa sinema haba abafata amashusho haba abandika haba abazikina umuntu rwose bimeze neza tukaba tuma dufite icyizere ko bizakomeza uko ng'uko hanyuma mu bo twazanye nanone harimo ituro y'igihugu urukerereza rudufasha kwizihiza ibyo birori byose kimwe na n'ishuri ry'ubuhanzi yo ku nyundo abacuranzi bacu turi kumwe hano nabo hakaba kandi turi kumwe n'abacuranzi babiri cyane bazi mu rwanda cyane miss chanel na mani martin n'abagiye bacuranga nabo mu birori bitandukanye haba mu by'ibihangange muri sinema aho chanel yari afitemo indirimbo ndetse na mani martin akaba yaratowemo na nk'umuntu waje mu birori yambaye neza tugarutse noneho ku gikorwa nyirizina cyo kumurika amafilme u rwanda rwazanye iki mu rwego rw'amafilime mu rwego rw'amafilime hari izo filime eshatu navuga ziri mu ihiganwa hakaba kandi hari no kuba turimo kwerekana amafestivali atandukanye tugira mu rwanda agendanye n'amafilime ndetse na filime zamaze guhangwa zirimo gushakisha abandi abaparitoneri baza gufatanya n'abanyarwanda kugira ngo nazo zibe produce harimo kandi gushakira isoko filime zamaze gukinwa kugira ngo zishobore nazo gusohoka zijye hanze izo eshatu mwaserukanye murabona zishobora guhabwa cya gihembo kigenwa muri ayo marushanwa nubwo nubwo amarushanwa ari amarushanwa ariko kugeza ubu dufite icyizere ikigaragara ni uko zirimo kuvugwa cyane iyo bagiye kujya kuzireba abantu bari kubona bagiye bihuta ubona abantu abantu babyishimiye cyane barazishimiye pe abanyarwanda hano barimo barekana umusaruro rwose mwiza muri ayo mafilime kandi zirakunzwe cyane uko bigaragara ni izihe ziravuga kuki niba wadusogongezaho
ntabwo filime turi kumwe ubu ngubu ni zakozwe n'abantu batatu harimo harimo debere karekezi harimo na clementine harimo kandi na piyeri bashimana niyo zirimo kwerekanwa ahangaha icyo rero zigenda zivugaho biratandukanye nka mbarushimana yerekana ku muco nyarwanda yerekana ku muco nyarwanda mu gihe abandi bagenda berekana uburere bw'abana hakaza ndetse n'abandi bantu barimo kwerekana ibintu bitandukanye bigendanye na bigendanye n'intambara nka joel harimo kwerekana ibyo bita masibo de jango ivuga ku rwanda ku musitsi wo mu rwanda no muri congo bahuye hanyuma ariko umwe akavana ku wundi bitewe na sitasiyo bari bamaze kugeramo ni izo ngizo zirimo kwerekanwa ahangaha kandi kugeza ubu tubona zitabwa cyane kuko iyo zigiye kuba ubona abantu bose barimo kwifata aribo barimo kugana ndetse n'iyo yabanje iyo masomo cyangwa ya joel karekezi yanarebwe na nyakubahwa perezida wa burkina faso igihe arimo kwerekanwa bwa mbere ahangaha arayikurikirana irenda irangira ubona ko rwose abantu bose bashaka kuyireba bwana felix sibo niyo rero reka ngushimire cyane kuvugana n'ijwi rya amerika kandi nkomeze kubifuriza amahirwe n'amahoro aho ngaho i wagadugu murakoze cyane namwe mukomeze mugire akazi keza tugushimire nawe geoffrey mutagoma ku bw'icyo kiganiro
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda eduward nduwimana umuhuza w'abarundi avuga ko umufasha mu biganiro bihuza abarundi benjamin mukapa yari yaratwaye akazi ubusanzwe kari mu nshingano ze ibyo yabibwiye umutwe wa sena ubwo yawugezagaho imirimo ibiro bye byakoze n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana umuhuza w'abarundi eduard nduwimana niwe yari yabaye umutumire w'inama nkenguzamateka mu ngoro y'amakoraniro y'iyo nama mu gisagara ca gitega eduard nduwimana yari katanga icegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu vyaranguwe umuhuza w'abarundi yamenyesheje ko yashoboye kugendera umuhuza w'abarundi mu biganiro vyahuza leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo perezida benjamin william mukapa abakenguzamateka bagize amatsiko menshi yo kumenya vyavuye mu mubonano bagiranye na perezida mukapa kuko bavuga ko mukapa atashoboye gushika ku ntumbero yari yahawe umukenguzamateka alexi bareke bavuge niwe wafashe iya mbere mu kubaza agira ati tomorere bimwe bimwe mu byo yarashyize mu ngiro byo mwamuhanuye kuko icyo kibazo ndakibajije kubera ko urabye ingene umuhuza w'abarundi yasozereye ibiganiro bihuza abarundi sinibaza ko abarundi twaba twarashimye cyane ingene yoba yarabyifashemwo byaragaragaye nagomba naho bitoba byose bimwe bimwe mu byo mwamuhanuye yoba yarashize mu ngiro yoba yaragendeye mudufashe dutomorere muri bimwe bimwe mu bamukoze umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yatanze inyishu twabonye yuko aho ibyo mu kapari karakora asa n'udutwaye akazi dutangwa rero kumera nk'usaba yuko mu bikorwa ari karakora natwe yoza aratwasosiya ko twe twari twamubwiye uti ibiganiro uko bigenda kose iyo bibera hose gushirwa mu ngiro bizashirwa mu ngiro mu Burundi gushika kuri raundi igera kane iyi raundi ya nyuma twe ntitwagiyemo ngo gushika kuri raundi igira kane ni uvuga yuko by'ukuri yari yagerageje kugenda yumviriza ibyo twagiye dukorerako igihe twenda kumuraba twagiye tujanye na nyakubahwa honorable kekenwa umuyobozi mwishikira twagiye tujanye turafata umwanya turamwereka ingene ibibazo bimeze ari nacyo cyatumye muri raundi igira kane e, yafatiye ku ivyo bibazo twamweretse aca aravuga ati ubu rero turabire hamwe ivyo mushobora kumvikanako abanyepolitike n'ivyo mutumvikanako iyo kuri iyo raundi aca amera nk'usozereye ibibazo vyari vyarangiye Edouard Nduwimana yavuze ibibazo bibiri vyatumye ibiganiro hagati y'abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi bidindira twasanze ibibazo batahuriza ko vyari ibibazo bibiri vyonyene ivyo bibazo bibiri no, nimba nibuka neza cari ikibazo kimwe kijanye nuko bamwe bavuga ngo habe kuvugana n'abafise ibigwanisho hanyuma hakaba ikibazo kijyanye no gurekura abanyororo ba politiki n'utwo tubazo tubiri twonyene utu natwo baravuga bati abo bafise ibigwanisho nyimba hari ububazi nabavuge ntawanga kuvugana nabo mu gihe hari bamenyekanye nyimba hari abahari ni mubavuge abo nabo muvuga yuko abanyororo ba politiki hari inzira nuko baca bavuga bati kuva uno munsi ibibazo bizobandanya bivugirwa bujumbura mu Burundi kandi hariko harategurwa amatora umuza w'abarundi yabwiye abakenguza amateka ibitigiri vy'abituye ugwega rongoye mu mwaka wa 2018 twakiriye amadosiye ashika ijana mirongo itandatu n'abiri umwaka wose kuva uh, mu kwa mbere ku 2018 gushika muri tariki 31 z'ukwezi kwa 12 amadosiye yose hamwe eh, angana n'ijana mirongo itandatu n'abiri arimo abenegihugu bashika ibihumbi bibiri n'ijana na batanu muri ayo uh, madosiye dosiye hari yasanze ayandi mirongo ibiri n'atanu atari yarangiye mu mwaka uheze kubera imvo zitandukanye acaba yose hamwe ijana mirongo umunani n'indwi abakenguzamateka basabye urwego rw'umuhuza w'abarundi gusha ibiro vyago mu turere twinshi tw'igihugu kugira gwegera abanyagihugu maze umuhuza yishura ko hari ikibazo c'uburyo abakozi dero twari dufise ni bakenya cane kubakura nk'abandi baduga ino kuko kuduga n'ukuvuga ko bisaba gukota inzu bisaba n'ibindi vyinshi nibaza yuko mwodufasha amafaranga twasavye dusaba diyo sakarani katire miliyo kugira dushobore gushira amantene mu ntara nka zitandatu cyangwa zirenga nibaza yuko mwadufasha mukadushigikira kandi nk'uko mwabivuze priorite yobera ngaha igitega Edouard Nduwimana yavuze ko hamwe uburyo bubonetse atakibuza ko kugurugwa ibiro bitandukanye mu ntara mu korohereza abanyagihugu bakenera kwita urugo rwego igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inzego zishinzwe ubuzima muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziravuga ko hakenewe miliyoni hafi ijana na mirongo itanu z'amadolari mu rwego rwo gukomeza guhangana n'indwara ya ebola izi nzego zivuga ko ayo mafaranga atabonetse byakoma mu nkokora ibikorwa byo gukumira ikwirakwira rya ebola ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana kuva kuri uyu wa kabiri minisiteri y'ubuzima muri repubulika ya demokarasi ya kongo irimo kungurana ibitekerezo n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bareba icyakorwa mu ikwirakwira ry'icyorezo cya ebola rikumirwa uko bikwiye abagize komite nshingwabikorwa barimo abakozi b'amashami ya onarimi iryita ku buzima oms iryita ku bana unicef iryita ku biribwa pam ab'abaganga batagira imipaka msf ababanki y'isi n'abandi bateraniye igoma mu nama y'iminsi ibiri iyi nama yitezweho gushyiraho ingamba nshya zivuguruye zizafasha mu gukumira ikwirakwira ry'indwara ya ebola mu ntara za kivu y'amajyaruguru n'iya ituri minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa bayo barasuzuma kandi bavugurura ingamba n'amabwiriza byari bimaze igihe bigenderwaho mu guhangana na ebola ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka ushize nibwo minisiteri y'ubuzima yatangaje ko icyorezo cya ebola cyadutse mu ntara ya ituri n'iya kivu y'amajyaruguru maze hashyirwaho ingamba zagendeweho kugeza mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize zisimburwa n'izagendeweho kugeza mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo izi ngamba n'amabwiriza nibyo byagiye bitanga umurongo w'uko ibikenewe byaboneka kandi ku gihe kugira ngo ibikorwa byo guhangana na ebola bigende neza minisiteri y'ubuzima yishimira ko izo ngamba zagize akamaro mu kugabanya ikwirakwira rya ebola haba mu miryango yari yabonetsemo abayanduye nk'imangira muri beni ndetse no kuyikumira ngo itagera mu zindi ngo nk'ahitwa comiya masereka na mutwanga cyakora iyi minisiteri ivuga ko ubucucike bw'abaturage ingendo zabo umutekano muke n'abaturage batitwararika amabwiriza yatanzwe ari zimwe mu mbogamizi zagaragaye inzego zinyuranye zirimo gufatanya kurwanya ebola ziravuga ko hakenewe miliyoni zisaga hagati ijana na mirongo ine n'umunani z'amadolari kugira ngo haboneke imyiteguro ihamye izatuma ebola itagera mu bindi bice itarageramo mu ntara za kivu y'amajyaruguru na ituri izi miliyoni ijana na mirongo ine n'umunani nizizakoreshwa kugera mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ariko mirongo itanu na kane ku ijana byakenewe yose ni ukuvuga miliyoni mirongo inani z'amadolari yakenewe byihutirwa mu mezi atatu uhereye ubu komite nkurikiranabikorwa ivuga ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize habonetse ubwandu bwa ebola bushya kandi bwinshi mu ifasi y'ubuzima ya butembo n'iya katwa kandi ngo bwanabonetse mu ifasi y'ubuzima ya kayina iri mu birometero ijana na mirongo itanu uvuye mu mujyi wa goma ibi byatumye komisiyo ikurikirana ibikorwa byo kurwanya indwara ya ebola yimurira icyicaro mu mujyi wa goma inzego zose zifatanya mu guhangana n'indwara ya ebola zirasesengura imiterere y'izi ntara kugira ngo ingamba zifatwa zibe zihura n'ibikenewe ngo ibikorwa byo guhangana n'iki cyorezo birusheho gutanga umusaruro mu byo basaba ko byakosorwa kandi vuba harimo itumanaho mu ihanahana amakuru ritagiye rigenda neza mbere gutunganya gahunda yo guhuza ibikorwa kwirinda agasigane no kudakora neza ibyo buri rwego rushinzwe imibare yatanzwe na minisiteri y'ubuzima mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe yerekanye ko mu ntara ya kivu y'amajyaruguru abantu magana abiri na makumyabiri na babiri bari bamaze guhitanwa na ebola iki gihe abantu magana atatu mirongo icyenda na batatu nibo basuzumwe ebola magana atatu mirongo ine na batandatu muri bo basanga bayirwaye naho mirongo ine na barindwi bayikekwaho gusa yanatangaje ko abantu ijana na cumi na barindwi bo bakize imibare iheruka gutangazwa yo ku itariki cumi na zirindwi z'uku kwezi kwa kabiri yerekana ko abantu magana inani na mirongo itatu n'umunani aribo basuzumwe ebola magana arindwi mirongo irindwi na batatu basanga bayirwaye naho mirongo itandatu na batanu bayikekwaho iyi mibare yatanzwe na minisiteri y'ubuzima irerekana ko abantu magana atanu na mirongo itatu na bane aribo bamaze gupfa muri bo magana ane mirongo itandatu n'icyenda byemejwe ko bahitanwe na ebola naho mirongo itandatu na batanu bikekwa ko ariyo mu gihe magana abiri na mirongo icyenda na bane aribo bamaze kuyikira kuva iki cyorezo cyatangira iyi mibare minisiteri yatanze kandi yerekanye ko hari abantu ijana na mirongo itatu na batanu bagisuzumwa bitaramenyekana niba barwaye cyangwa ari bazima claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mumaze kubimenyera buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru ajyanye na siporo n'imikino uyu munsi ayo makuru twayateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo
urakoze edi rwema ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri uyu mwanya duhere ku yerekeye umukinnyi w'umupira w'amaguru mu gihugu cya esipanye mu mugwi reyado madrid gareth bale akinira rero umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere muri shampiyona y'igihugu cya esipanye reyado madrid ngo ntazohanwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri esipanye kubera uburyo yahimbaje inyuma y'uko yinjije igitsindo mu rukino rwahuje reyado madrid na atletico do madrid mu ntango z'uku kwezi reyado madrid yatsinze atletico do madrid ibitsindo bitatu kuri kimwe muri urwo rukino uburyo gareth bale afise imyaka mirongo ibiri n'icyenda muri iki gihe yahimbaje igitsindo kigira gatatu yari yinjije muri urwo rukino byabonywe nko kutubaha abandi mu gihugu cya esipanye abategetsi ba shampiyona ya Espagne bari bitwariye inyifato ya Gareth Bale mu itangazo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne ryatangaje ko ryasanze atarenze ku mategeko agenga urukino rw'umupira w'amaguru canke inyifato yotuma bamugabisha canke ngo afatirwe ibihano iyo ngingo yatumye Gareth Bale azoshobora gukina mu nkino zibiri umugwi wiwe Real de Madrid uzokina n'umugwi bidacana uwaka Barcelona inshuro zibiri muri yindwi Real de Madrid yahuye na Barcelona ejo kuwa gatatu mu rukino rugira kabiri rw'igice cy'imbere y'igice cya nyuma cy'igikombe cy'umwami bita Copa del Rey mu rurimi rw'Icyespanol iyo migwi izosubira guhura mu rukino rwo muri shampiyona ya Espagne ku munsi wa gatandatu w'indwi nyene radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino y'inkino twabateguriye muri iki gitondo tukivuga ku mupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ririko riratohoza ivyerekeye amafaranga umukinyi emiliano sala yakinira umugwi fc nante wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere muri shampiyona y'igihugu c'ubufaransa yari yaguzwe n'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere muri shampiyona y'ubwongereza cardiff city ivyo ni nyuma y'uko umurwi nante usavye ko umugwi cardiff city uyiriha ayo mafaranga inyuma yuko Emiliano Sara yari afise imyaka mirongo ibiri n'umunani apfuye mu mpanuka y'indege yabereye mu mazi yegereye Ubwongereza ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa mbere. Emiliano Sara yasize ubuzima muri iryo sanganya imbere y'uko atangura gukinira umugwi Cardiff City. Umuvugizi w'ishyirahamwe FIFA aremeza ko umurwi Nantes Sala yahora akinira witwariye umugwi Cardiff City muri iryo shyirahamwe, atangaza ko bariko barihweza ico kibazo. umugwi cardiff city wari waguze emiliano sala imiliyoni cumi na zitanu z'amapounds ni ukuvuga hafi y'imiliyoni mirongo ibiri y'amadolari y'abanyamerika umuvugizi w'umugwi cardiff city avuga ko bazokubahiriza amasezerano bagiranye n'umugwi fc nante vyari bitegekanijwe ko batanga igice ca mbere c'ayo mafaranga ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kwa kabiri yamara bumvikanye n'umugwi nante ku vyerekeye kwongereza indwi ku kiringo ntarengwa ko cari cashizweho abategetsi b'umugwi Cardiff City batangaje ko bari babaye bararindiye kuriha amafaranga umugwi Nantes gushika amatohoza ku rupfu rw'umukinyi Emiliano Sala aherahejwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc turangirize ku makuru yerekeye tennis aho cameron nori na johanna conta bo mu gihugu c'ubwongereza hamwe na rafael nadal wo mu gihugu ca espagne bunguruje mu nshuro ya kabiri y'ihiganwa rya tennis rya mexican open ririko ribera mu gihugu ca mexique ku rwego rw'abafasoni nori afise imyaka mirongo ibiri n'itatu yatsinze yoshihito nishiyoka wo mu buyapani amaseti abiri kuri imwe ku manota atandatu kuri abiri abiri kuri atandatu n'atandatu kuri abiri mu gihe konta yatsinze lora sigamond wo mu gihugu c'ubudagi mu maseti abiri ku manota atandatu kuri atatu n'atandatu kuri abiri mu gisagara ca acapulco ku rwego rw'abagabo rafael nadal yunguruje mu nshuro ya kabiri y'ihiganwa rya tennis rya mexican open inyuma y'uko atsinze misha zverev wo mu gihugu c'ubudagi mu maseti abiri ku manota atandatu kuri atatu n'atandatu kuri abiri nadal yashitse mu gice ca nyuma c'iryo higanwa inshuro zitatu imbere yaho aha niho turangirije amakuru yo hirya no hino y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
arakoze fidel niyongabo utugejejeho amakuru ya siporo n'imikino
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaha kirangiriye mbashimire mwese kuba mwaduteze amatwi nshimire kandi abadufashije kubagezaho aya makuru uwayashyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.